muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese mwongeye kwirirwa muradukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi mu rwanda kandi turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ni mujye kandi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho ariko se mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi na pulaside magambo nanjye ndabaramukije ingingo z'ingenzi rero ntabeho yarakoze biriya yarishe u rwanda reka buriya yishe byinshi uwo mwana yari kuzubaka u rwanda bakomeje ibyo umushinjacyaha mukuru yavuze niba urukiko narwo rwabigenderagaho byadufasha kuko icyo byadufasha si ikindi byatanga isomo ku rubyiruko nta muntu ukwiye kwica uwo yabyaye
uyu mukecuru n'uyu musaza baravuga ku rubanza rw'umugore witwa Kleniya mukashyaka wo mu karere ka kamonyi uregwa kwica umwana we
umuryango w'abibumbye n'igihugu cy'u Burundi baraterana amagambo ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu
naho leta zunze ubumwe za amerika abagenzacyaha bamaze guta muri yombi umuntu umwe mu rwego rwa nketi yabo ku dupaki tw'ibisasu mugume rero ku maradiyo yanyu no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu veho akadomo komu mukurikira aya makuru
duhereye mu makuru y'i Burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryatangaje ko rihangayikishijwe n'amagambo rivuga ko adahwitse yatangajwe na ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye Albert Shingiro ndetse n'ibikorwa byakibasira abakozi baryo mu gihugu cy'u Burundi ibi bije nyuma y'uko ambasaderi Albert Shingiro asabye ko abakoze iyi ankete ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihugu cy'u Burundi bakurikiranwa mu butabera kubera akazi bakoze babisabwe na komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu itangazo rya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya oni rivuga ko ambasaderi shingiro kandi yibasiye mu magambo akarishye umuyobozi w'iryo tsinda ryakoze ankete mu burundi dadudiyeni amugereranije n'umuntu ukora ubucuruzi bw'ubucakara icyegeranyo cy'itsinda ry'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryerekana ko mu myaka ibiri ishize leta y'u Burundi yagize uruhare rugaragara mu byaha ndengakamere byibasiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri icyo gihugu ibyo birimo ubwicanyi gutoteza abaturage ihohotera rishingiye ku gitsina kuzimira kw'abaturage kuniga itangazamakuru no kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu michel bachelet yavuze ko uburundi nk'igihugu kibarirwa mu muryango kitakagombye kwitwara gutyo ko mu byo gisabwa harimo no kubaha inzego z'uwo muryango yanongeyeho ko uburundi bwagakwiye gusaba imbabazi kuri ayo magambo n'imyitwarire idahwitse ku bibasiwe bose kuri ubu uburundi bubarirwa mu bihugu mirongo ine na birindwi bifite icyicaro muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya oni
tuze hano noneho muri leta zunze ubumwe za amerika aho fbi ikigo cya leta cy'ubugenzacyaha imaze gutangaza ko yataye muri yombi umuntu umwe mu rwego rwa nketi rw'udupaki turimo ibisasu twohererejwe abantu cumi na babiri bakomeye mu ishyaka ry'abademokarate abo barimo perezida barack obama uwari visi perezida we joe biden na hillary clinton wamubereye minisitiri w'ububanyi n'amahanga harimo kandi abadepite abasenateri n'abandi bantu bamwe na bamwe batavuga rumwe na perezida donald trump n'ibigo bibiri by'itangazamakuru utwo dupaki twose twafashwe tukiri mu bigo by'iposita bibanza guperereza no gucunga bakagenzura neza niba nta byihishemo mbere y'uko babyoherereza abo bigenewe guhera ejo kuwa kane hashize abagenzacyaha bashyize imbaraga nyinshi ku kigo cy'iposita kinini cyane kiri muri leta ya florida mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika basanze agapaki kamwe ariho katurutse fbi rero na minisiteri y'ubutabera bakaba batangaza ko bamaze guta muri yombi umuntu umwe
naho ku mugabane wa aziya ubushinwa n'Ubu- n'ubuyapani byateye intambwe ikomeye mu kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe yavuze ko nyuma y'amakimbirane hagati y'ibyo bihugu byombi yari ashingiye ku mbibi bahuriraho mu nyanja yahereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri rero akaba uyu munsi akaba ukaba wabaye uw'amateka yanditswe mu mubano wabo mu biganiro hagati y'ibihugu byombi kandi hashyizwe umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi ya miliyari mirongo itatu z'amadolari muri ibyo biganiro kandi ibihugu byombi byumvikanye ko noneho bigiye gutsura umubano bigakumira hamwe amakimbirane yabishwanishaga abaminisitiri b'ingabo bo b'ibihugu byombi bakazahura bakarebera hamwe uburyo bazanoza ubufatanye mu gucungira hamwe umutekano mu nyanja ibahuriza mu burasirazuba bw'igihugu cy'ubushinwa
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugiye rero ku mirongo migufi muradukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku wa kabiri w'icyumweru gitaha leta ya sudani y'epfo izakora ibirori bikomeye byo kwishimira amasezerano y'amahoro ya nyuma na nyuma ikibazo ni uko umukuru w'inyeshyamba riek machar kugeza ubu yanze gusubira i juba kugira ngo atangire imirimo ye ya visi perezida wa repubulika mu rwego rwo gusangira ubutegetsi nk'uko biteganijwe n'ayo masezerano machar avuga ko atarizera umutekano we mu murwa mukuru juba agashaka gutahuka ari uko yifitiye umutwe w'ingabo ze zo kumurinda uretse ibyo imirwano ntiyahagaze neza ijana ku ijana imfungwa za politiki ntizifungurwa mu magambo make ibyo amasezerano y'amahoro ateganya ntibiragerwaho ntibiratangira gushyirwa mu bikorwa ababikurikiranira hafi rero bakaba bafite impungenge ko intambara ishobora kubura kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu iyi ntambara hagati ya leta ya perezida Salva Kiir n'inyeshyamba z'uwahoze ari visi perezida we Riek Machar yahitanye abantu bagera ku bihumbi magana ane ijwi ry'amerika ejo ku wa gatandatu perezida wa turikiya Recep Tayyip Erdogan azakira inama izamuhuza na perezida Emmanuel Macron w'ubufaransa perezida Vladimir Putin w'uburusiya na minisitiri w'intebe w'ubudage Angela Merkel inama izibanda ku ntambara yo muri Siriya umushinjacyaha mukuru wa arabiya sawudite azajya muri turikiya ejo ku wa gatandatu mu rwego rwa nketi ku iyicwa ry'umunyamakuru jamal kashogi ni perezida wa turikiya wabitangaje uyu munsi recep tayyip erdogan yaboneyeho gusaba akomeje ko arabiya sawudite ivuga aho bashyize umurambo wa kashogi kuko arabiya sawudite yemera ko kashogi yiciwe muri konsula yayo yiri istanbul muri turikiya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire kuri interineti wazitatu radiyo yacu voa akadomo com mu kanya ni amakuru mu biyaga bigari mu rwanda umushinjacyaha yasabiye igifungo cya burundu umugore witwa kereniya mukashyaka w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko akomoka mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo aregwa kwica umwana we w'imyaka icyenda ni inkuru tubaze erike bagira ubusa
Reni Mukashyaka yagaragaye ku biro by'umurenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda ari mu modoka ya polisi yambaye bisanzwe abohesheje amapingu ku maboko ku masura akiri mu modoka yasaga n'ukomeye gake cyane akajya acishamo akamwenyurira abavandimwe n'abandi baziranye aha ku biro by'umurenge wa Ngamba ni naho yaburanishirijwe mu ruhame ubushinjacyaha bumukurikiranyeho icyaha cyo kwica uwo yibyariye amutemye ijosi akaritandukanya n'igihimba bwabwiye umucamanza ko ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka mukashyaka yagiye kuzana umwana we kwa se mu murenge wa remera rukoma aho mu karere ka kamonyi kuko yari amaze kugura umuhoro wo kumutemesha amugejeje mu rugo ngo yari yashashe munsi y'urugo amakoma amutemeraho uwo mwana bivugwa ko yishwe atemwa afite imyaka icyenda uregwa ngo yamubyaye akiga mu mashuri abanza amubyarana n'umugabo batigeze babanaho mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha mukashyaka ngo yemeye ko yakoze icyaha asobanura ko yatemaguye umwana we ashaka kumuvana mu buzima bubi yari abayemo kuko ngo nyirakuru atakundaga uwo mwana ku bushinjacyaha ariko ni ibisobanuro byuje amatikira nguye kuko n'iyo umwana yari kuba abayeho nabi ntibyari gutuma nyina amwica ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko raporo ya muganga yagaragaje ko mukashyaka ari muzima bushimangira ko na raporo y'inzego z'ibanze ivuga ko nta bindi bibazo zimuziho yiregura mukashyaka wari uhagaze imbere y'umucamanza yakunze kuvugira mu ijwi ryo hasi kandi bigaragara ko afite amasoni ku maso umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa muhanga yamubajije icyo avuga ku bisobanuro by'ubushinjacyaha maze mu ijwi ryo hasi agira ati uko ubushinjacyaha bubivuga niko byagenze ndembera icyaha nkanagisabira imbabazi ni urubanza rwakunze kuzamukamo amarangamutima ya hato na hato ku mbaga yari aho umucamanza yamusabye gusobanura mu magambo arambuye icyamuteye kwica uwo yibyariye n'uko yabiteguye maze mukashyaka gaceceka ubushinjacyaha bwahise busaba kumuhamya icyaha bunasaba ko yafunga ubuzima bwe bwose bwasabye ko urukiko rutazashingira ku kuba yiyemerera icyaha ngo ruhereho rumugabanyiriza ibihano kuko ngo yakoze ibikorwa bw'isi bya kinyamaswa umucamanza yamusabye kugira icyo avuga ku bihano yasabiwe mukashyaka yavuze ko abyemera uko biri ariko ko kubera impamvu z'uburwayi atasobanuye ashobora kutazarangiza ibihano ni urubanza rwaburanishijwe mu minota ibarirwa muri cumi n'itanu urubanza rurangiye bamwe bati byabaye ni agahomamunwa abandi bati ntibisanzwe ariko byatewe n'uburwayi uhereye kuri aba bakecuru n'abasaza bati buriya sinamubwira ngo nabeho yarakoze biriya yarishe u rwanda reka buriya yishe byinshi uwo mwana yari kuzubaka u rwanda nawe kandi wenda akarwubaka ariko kugira ngo amukebe ntabwo ari nk'iyabagaga bakomeje ibyo umushinjacyaha mukuru yavuze niba urukiko narwo rwabigenderagaho byadufasha kuko icyo byadufasha si ikindi byatanga isomo ku rubyiruko nta muntu ukwiye kwica uwo yabyaye ndetse nta n'umuntu ukwiye gutekereza kumena amaraso ya mugenzi we ntabwo bikwiriye rwose ibyo ari byo byose bikomeje kuriya bakamukatira burundu kuko yakoze igikorwa cya bunyamaswa twegereye madamu wa yezu marceline ubyara mukashyaka maze atubwira ko n'ubusanzwe uyu mukobwa we yagiraga ibibazo byo mu mutwe bikomoka ku cyo yita imyuka mibi ituruka kuri se umubyara kugeza ubu uwo se umubyara yatandukanye na nyina wa mukashyaka aba ku mugore mukuru iyo myuka mibi ngo ishobora kugaragarira uwo mugabo uri kumwe nawe ntasobanukirwe uyu mugore we batakibana yavuze ko intandaro ya byose ari se umubyara ni se ubibakorera se umugabo wawe ni se ubibakorera abibakorera gute ni ibintu biteye agahinda cyane nk'iyo wamenyereye nko kubagira abadayimoni simbazi umuntu mwahagararana gutya akavugana n'ibintu utarora wowe akabihamagara kandi ise uyu mubyeyi bigaragara ko yashegeshwe n'urupfu rw'umwuzukuru we yaduhamirije ko uyu mukashyaka mu bihe bitandukanye yakunze kujya afata imyenda bamuguriye n'iya nyina akayishwanyaguza akayitwika ubundi akiruka ku musozi yambaye ubusa kubera ibyo yita imyuka mibi ya se hasi yambaye ubusa kubera ukoma ungana kuriya agafata inkweto namuguriye uyu munsi nkabona arabitwitse byose akarundanya n'iyanjye nyina wa mukashyaka yatubwiye ko ibibazo bitari mu rugo rwe gusa ahubwo ko n'abana bo kwa mukeba we bibasiwe n'iyo myuka mibi uretse nyina umubyara mu gace mukashyaka avukamo abamuzi batubwiye ko yajyaga agira ibibazo byo mu mutwe nyamara mu mvugo y'ubushinjacyaha raporo y'inzego z'ibanze ivuga ko nta bibazo uregwa yarasanganywe madamu anusiyata mujawa yezu yatubwiye ko na mbere kose yo kujyana umwana kwa se ari uko imyuka mibi yajyaga ifata nyina bikagaragara ko atashoboraga kumurera uyu mubyeyi yatubwiye ko yajyaga akunda gukoresha mukashyaka mu mirimo yo guhinga kandi akamugaragariza ibimenyetso by'uburwayi nanjye ubwanjye ndabihagararaho mbivuga yuko yarankoreraga dukorana mbese mu murima wajya kubona ukabona arasetse cyane arasetse cyane noneho nambwiye ntusetse iki ngo uranshaka ngo uranshaka kuko akanuye amaso noneho mbikeye mbwirwe mama w'umubyara ntabwo azongera kunkorera ndabona bya bintu bishaka kuza ubwo uyu mubyeyi mukashyaka yagombye gufungwa ariko akanavuzwa ku bwa nyina wa mukashyaka akavuga ko gufunga umukobwa we bizatanga agahenge mu rugo ndetse no kuri mukobwa we kuko ngo mu bihe bitandukanye yakunze gushaka kumwica kubera icyo bita imyuka mibi aho kugira ngo aze yandagare nanjye narahahamutse ubu mfite ubwoba cyane yakwigendera akajya muri leta leta n'umubyeyi hari icyo izamugira urubanza rurangiye polisi yongeye mubohesha amapingu imwuriza mu modoka agenda yipfutse mu maso igitenge nyina yari yamuzaniye ubwicanyi budasanzwe nk'ubu buheruka kumvikana mu minsi ishize mu murenge wa karenge mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda aho umugabo yemera ko yishe umugore we yarangiza akamubaga urugingo ku rundi inyama akazitandukanya umucamanza azasoma icyemezo ku itariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa cumi aha bagira ubusa ijwi rya amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda urakoze erike bagira uw'ubusa kuri iyo nkuru utugejejeho naho uyu munsi kandi ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi byakomeje arusha muri tanzania mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na iridefonse rugema umurundi ukurikiranira hafi politike y'igihugu cye akaba kandi yarashinze umuhari uharanira intwaro ya cyami yamubajije uko abona iyo mishyikirano ibi biganiro bisa n'uko ari ibiganiro biriko bikurikira ibindi bitashoboye kugira icyo bishyitseko hanyuma uko iminsi igenda tubona yuko umenga ibyo biganiro eh, ari abashaka ari ababihurikiramwo bisa n'uko umenga uko gushaka iryo shaka ryo kubijiramwo ririko riratituka ivyo bigava yuko eh, bamwe eh, ku ruhande washaka tuvuge urwa leta bakabona yuko bobo eh, ku ruhande rwabo igihugu eh, atangorane eh, zikomeye gifise eh, mu ruhande rw'abayirwanya nabo bakavuga ati ahubwo eh, twebwe tubona yuko twoganira eh, kuko eh, hari ingorane ziboneka ziri ngaho kandi ivyo sagaseseshwa rumuri eh, ntaguciriyemo musheri defonse rwema ibyo biganiro biramaze i- ikiringo kirenga umwaka n'igice hari ikibazo kugira ngo muri icyo gihe cyose abarundi babe batashoboye kugira icyo bumvikanye ku ikibazo ku bwanyu kiri he ikibazo eh, aho kiri je nibaza yuko nk'uko benshi bakunda ku- kubiserura twanza tukaraba neza iyi ngorane abarundi dufitaniye izo ari zo umuzi w'izo ngorane wama eh, umaze igihe kitari gito eh, washaka ngaha twovuga duhereye eh, ku igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko rwa gasore eh, iryo gandagurwa ry'umuganwa Rudoviko rwa gasore ryakurikiwe no kutumvikana mu banyepolitike hama ivyo rero bica bituma eh, haduka amacakubiri y'amoko mugaye imbere yaho twavuga yuko iryo ganagurwa ry'umuganuro wa gasore ryasongerewe ni- eh, n'itembagaza ry'intwaro y'ubwami eh, mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu ivyo bikaba vyatumye rero abanyepolitiki eh, ntitwumva ko bari na- n'abariho benshi mugabo incabwenge zariho ico gihe baciye batangura kurwanira gutwara kuko umwami atakihari kandi ari we yari sebarundi ari we ahuza abarundi bose ico gihe waciye umenga eh, ni imfuvyi ziriko zirajyana atacamira ivyo rero vyo kurwanira gutwara ku gikenye vyarabandanije gushika aho haza n'intwaro za demokarasi mirongo icenda na gatatu mugabo ivyo vyose vyahumurije abarundi kuko ubwo bwicanyi bwabaye mu n'ayandi myaka yose.
n'abandi bategetsi bahavuye bagandagurwa mu nyuma egume urumva ibyo zatumye yu- abarundi batizerana abarundi bagiranira ubwoba abarundi atawucizera uwundi gushikaho ngi- eh, mu bihumbi bibiri aho abarundi eh, batangura eh, kuronderera hanze ubahuza abanyamahanga ngo baze kubahuza kandi abarundi twebwe ubwacu ari twe tuzi ingorane zacu ariko n'abo Ibyo rero banyamahanga ni- ariko n'abo banyamahanga ntiboroherwa igihe bariko barashaka gufasha abarundi abanyamahanga ntibishobora kuborohera kuko ubwa mbere na mbere ho izo ngorane zacu ntazo bazi nitwe tubabwira uko ziri ahubwo ugasanga rero bamwe muri twebwe nyine kubera ko tutumvikana bakazumva kwinshi bigatuma badashobora gutora inyishu itomoye ikindi naco ni uko ivyo biganiro mu kubijamwo usanga umenga barinda gusunikwa canke ugiyeyo nawe akagenda ku nyungu ziwe bikerekana yuko agiye mu mu biganiro byo kugarukana amahoro ariko afise ico yibikiye ku mutima akaba arico rero agwanira inyishu mu kanya gatoya cyane rwose inyishu ku barundi ku bwanyu yuva he ku bwacu nk'uko twebwe twama tubivuga eh, murabona intwaro y'ubwami yari intwaro yu- yubatswe imyaka amajana ndetse ibihumbi ariko murazi ko yasem- yasenyuwe umunsi umwe ivyo rero ntivyoreka kugira inkurikizi mbi ku- ku ingene igihugu ca- cahavuye gitwarwa mu nyuma idefonse rugema murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye ku ijwi ry'amerika murakoze nkunikije Ildefonse Rugema waganiraga nyine na Frederic Nkundikije yashinze umuhari uharanira intwaro ya cyami mu Burundi baganiraga rero ku biganiro by'abanyapolitiki b'abarundi biri Arusha muri Tanzania. Ku Burundi kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryatangaje ko rihangayikishijwe n'amagambo yavuzwe na ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye Albert Shingiro Placide turi kumwe hano mu kanya amaze kuvugana n'umuvugizi wa komisiyo ya loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu robert corville kuri aya magambo rero y'ambasaderi shingiro mwumva iki kiganiro
Well, that's a bit hard to say. Uh, a lot will be like what other states.
Eh, biragoranye kumenya icyakurikira ariko muri icyo gihe ibindi bihugu bihuriye muri uyu muryango w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabyo byakwitabazwa cyane cyane ko nabyo byahise bigaragaza ko bihangayikishijwe n'iyo myitwarire kandi bikagaragaza ko iyo myitwarire itari ikwiye ririya tsinda ririgenga ryahawe ubutumwa bwo gukora ubushakashatsi ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi ntiryari rikwiye kwibasirwa mu magambo akarishye bene kariya kageni mwaba mufite impungenge se koko ko abagize ririya tsinda bazakurikiranwa na leta y'u Burundi kubera ubushakashatsi bakusanyije bakabugaragaza muri iki cyegeranyo Well, I mean, uh, we personally think that's a ridiculous thing to do. You know, um, prosecuted for what? I mean, they would do.
icyo cyaba ari igikorwa cy'urukozasoni ese nk'ubundi ubwo baba babacira urubanza babashinja iki ko bakoraga akazi basabwe n'ibihugu bihuriye mu ishami ry'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi uburundi buri muri uwo muryango nabwo e, ni ibintu bitaba byumvikana na mba byaba biteye n'isoni mu rubuga mpuzamahanga uretse ko no gutanga icyo cyifuzo ubwabyo bitumvikana ukuntu byaba birebire wamagana ibyagaragajwe n'icyegeranyo cy'impuguke zigenga mu by'ubwo bushakashatsi ubwanjye maze imyaka isaga cumi n'umwe nkorera uyu muryango ariko kandi nta kindi gihugu nigeze mbona cyarengereye bigeze ahangaha kabone na koreya y'amajyaruguru ntiyigeze iteza ibibazo nk'ibi ivuga ko izakurikirana itsinda ry'abashakashatsi kubera icyegeranyo cy'ibyakusanyijwe ese ni ubuhe butumwa mwaba mufitiye abaturage b'i burundi mwakoze ubushakashatsi mu izina ryabo Well, I think obviously, you know, the last few years have been very difficult for, for many people in Burundi, not for everyone, but for many people.
urabizi neza ko abaturage b'u Burundi banyuze mu bihe bikomeye cyane muri iyi myaka ishize icyo tugerageza nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukubafasha tubakorera ubuvugizi ntituyobora u Burundi nta nubwo tubufatira ibyemezo by'ibyo abaturage babo bakeneye gusa dufasha abaturage mu nzira banyuramo hubahirizwa amasezerano mpuzamahanga y'ikiremwamuntu tugashyira ahagaragara ibibazo n'ibindi biba bijya imbere mu gihugu kandi ko byose byaba bikurikije amategeko mpuzamahanga n'u Burundi ubwabwo bwishyiriyeho umukono guverinoma y'u Burundi yakagombye gufata iki cyegeranyo nk'amanyakuri igashakira ikibazo umuti ariko bo bahisemo guhakana batsemba ibikubiye muri iki cyegeranyo no kwibasira abakoze ubu bushakashatsi ibi rwose ntibyari bikwiye All it can do, what uh, this government has done, is just, you know, deny the whole thing and uh, attack the people who've written it and so on and so forth, which is not really a very serious response to some very serious issues.
robert carville ni umuvugizi rero wa komisiyo ya loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu ku magambo ya albert shingiro ambasaderi w'u burundi mu muryango w'abibumbye bavuganye na placide mu magambo ari i geneve mu busuwisi aho icyicaro cy'iyo komisiyo iri ijwi ry'amerika ariko ryagerageje kuvugana na ambasaderi albert shingiro ntiyitaba telefoni ye igendanwa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku kazi kimurakazi ni aka siporo tutabatindiye rero muzi ko komite nshingwabikorwa ya fifa ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru yari iteraniye i kigali mu rwanda uyu munsi rero iyi nama yarangiye nyuma ya saa sita turi kumwe n'umunyamakuru wacu jean claude munyandinda i kigali wayikurikiranye jean claude wiriwe neza
Mwiriwe neza Toma niko imyanzuro se hari iyo mwabonye imyanzuro y'iyi nama ya komite nshingwabikorwa ya fifa
Ah, nibyo koko iyo myanzuro yashyizwe ahagaragara muri iyo myanzuro rero iyo umuntu yagarukaho wenda wavuga ko ari ingenzi ni icyifuzo cy'uko icyifuzo cyaturutse kuri perezida nyine wa fifa Gianni Infantino aho yavugaga ko yifuza ko haba igikombe cy'isi cyazajya gikinwa nyuma y'imyaka ibiri kigahuza amakipe umunani akomeye ku isi amakipe y'ibihugu ariko bidakuyeho ko n'igikombe gisanzwe nyine kiriya kiri classique cy'isi nacyo cyagumaho ariko buri myaka ibiri hakaba n'ikindi gihuza amakipe umunani akomeye hanyuma hakaba Eh, n'irindi Jean rushanwa Claude.
yaporopozaga cyangwa se Jean yifuza Claude.
ko- ko ryaba Jean Claude, Eh, ririya dusubiye inyuma rushanwa gatoya.
rihuza amakipe jean claude dusubiye inyuma gatoya icyo gikombe cy'isi gisanzwe cyo twibutsa abatwumva ko gikinirwa buri myaka ine
cyo ni buri myaka ine cyo cyagumaho Yego.
gusa ariko twibutsa ko twibutsa ko cyo ntabwo mu minsi ishize yari yarashyizeho icyifuzo cy'uko amakipe yakwiyongera ngira ngo iki cyo cyara- cyaranemejwe amakipe agera kuri mirongo ine n'umunani yajya- azajya aseruka ariko twigarukiye kuri ibi ngibi nyine by'amakipe umunani y'ibihugu yifuzaga ko yajya akina igikombe cyitwa mini coupe du monde eh, ntabwo rero eh, byemejwe ahubwo eh, iyi nama nyine nshingwabikorwa ya fifa yemeje ko hashyirwaho itsinda cyangwa se akanama k'impuguke kazabyiga gakora ubushakashatsi kakareba fezabilite cyangwa se imigendekere y'ibi y'ibi bintu cyane cyane ko harimo n'abatabyumvaga neza cyane cyane abo ku ruhande rw'intumwa z'i burayi bavugaga bati ayo marushanwa ya hato na hato agiye kwiyongera mu yandi ashobora no kugira icyo yakwangiza mu marushanwa dusanga nko ku mugabane w'u burayi ni ukuvuga ngo nta mwanzuro wa finari wafashwe ahubwo hashyizweho akanama akanama k'impuguke kaziga kuri ibi bintu amarushanwa mashyashya bakareba niba yashoboka hanyuma imyanzuro eh, izaba yatanzwe n'aka kanama ikazatangazwa mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha ubwo ni mu yindi nama ya komite nshingwabikorwa ya fifa izabera miyami muri leta zunze ubumwe z'amerika uwo ni umwanzuro umwe hari undi w'ingirakamaro watubwira
undi ni urebana na na na shampiyona zo ku mugabane w'u burayi cyane cyane hagiye havugwa nka shampiyona yo mu gihugu cya esipanye la liga aho ishyirahamwe ry'umukino w'umupira w'amaguru muri esipanye ryari ryaragize gutya risinyana risinyana amasezerano na bimwe mu bigo by'ubucuruzi bikomeye ku isi hari nk'ikigo cyitwa eleven sports cyavugaga kiti twebwe twiteguye yuko twajya twakira imikino imikino imwe n'imwe ya shampiyona ikomeye mu- mu- mu- muri muri esipanye ikimukaho kugira ngo ibere muri esipanye ikaza kubera muri leta zunze ubumwe za amerika ibi rero fifa yabaye nk'aho yabiteye ishoti yavuze iti ibyiza ni uko igihugu cyajya kiyakira imikino yacyo gufata igihugu imikino ya shampiyona ikajya gukinirwa mu- mu kundi mugabane cyangwa mu kindi gihugu ni ugutesha agaciro iryo rushanwa bisa nk'aho rero iki cyemezo cyangwa se aya masezerano hagati ya la liga ndetse na eleven sports yabaye nk'aho yateshejwe agaciro bivuze ngo imikino yose ya shampiyona yo muri esipanye izajya ibera muri esipanye ibyo kwimurwa ntabwo bigishobotse nk'amasegonda mirongo itatu watubwira iki ku byavuzwe kuri afurika
ibyavuzwe kuri afurika bisa nk'aho ari byinshi bavuze ko bazakomeza guteza imbere no gushyigikira ku biru- ku- ku bijyanye n'amafaranga eh, umupira w'amaguru muri afurika gusa icyemejwe kidakuka ni uko imikino ya coupe d'afrique des nations cyangwa se kane dusanzwe tuzi ko iba mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri guhera umwaka utaha muri kameruni iri rushanwa rizaba mu mpeshyi ni ukuvuga guhera mu kwezi kwa gatandatu hagati rikazasozwa mu kwa karindwi bivuze ngo kwa kundi abantu babaga bategereje kane mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri guhera umwaka utaha kandi izajya iba mu mpeshyi jean claude munyandinda urakoze yego umuntu yabivugaho byinshi ariko reka duhindure aha ngaha urakoze cyane Eh, murakoze toma wikendi nziza twese twese Eh, urakoze rero jean claude na kamirindi dukomereze i burundi i burundi ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na evariste nzi ko banyanka evariste uratwumva neza wiriwe neza i burundi muri wikendi byifashe gute
Eh, i burundi muri wikende mu mupira w'amaguru ihiganwa ku rwego rw'igihugu mu cyiciro cya mbere rizaba rigeze ku munsi wa cumi na gatatu w'ihiganwa ariko mbabwire yuko inyuma y'umunsi wa cumi na kabiri umugwi egre noir w'imakamba eh, uri mu kibanza cya mbere ukaba ufise amanota mirongo itatu n'abiri ni nyuma yo gutsinda inkino cumi zose ikanganya inkino zibiri Eh, muri volleyball naho hategekanijwe mu mpera zino ndwi eh, itanguzwa ry'ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri basketball ni ukuvuga ni ku nshuro ya kabiri mu mwaka uheze barakije basketball haraboneka umugwi watahukanye igikombe Uno- uno munsi rero habaye ikiganiro ku bamenyeshamakuru cyaremeshejwe n'urongoye federasiyo ya basiketi mu burundi aho yamenyesheje ko ejo eh, ku munsi w'ejo hazotangura inkino za mbere zizobera mu gisagara cya bujumbura no mu gisagara cya gitega evariste reka dukomereze wenda tugaruke gato muri football Eh, mu- hari ama eh, im- eh, ama ekipa azaserukira u burundi yo ubu ngubu ahagaze gute mu marushanwa
amakipe azoserukira uburundi eh, muri ino higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu hariho umugwi wa mesaje ngozi wabaye uwa mbere mu mwaka uheze uteza guseruka muri ino bita club champion d'afrique ni ukuvuga ihiganwa ry'imigwi yabaye iya mbere iwari muri afurika muri Ura- kino gihe uwo urakoze- mugwi urakoze.
utangaza abatari bake kuko mu Evariste.
kibanza cya cumi na gatanu evariste urakoze tugushimire uzakomeza udukurikiranire muri wikendi uko bizaba byifashe umugoroba mwiza tomasi ndakeka tugeze ku musozo nibyo koko nshuti z'ijwi rya amerika n'ahangaha aya makuru arangiriye nyine nk'uko mwabyumvise twari kuri mikoro hari placide magambo na tomasi kamirindi murakarama